murumvaradiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi muri kumwe na jeffrey mutagoma n'umwanya w'amakuru duhera ku yo hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na aloys bigirimana
mwaramutse jeffrey turahera ku mugabane wa afurika mu karere ka saheli burkina faso yarashize igice cy'uburaruko hamwe n'ibindi bice byo hagati hashira ubuseruko mu bihe bya couvre-feu kugira byorohe kurwanya iyi terabwoba umunyamabanga mukuru w'ubutegetsi bw'intara zo mu buraruko kwilga albert zongo yavuze ko iryo ziririza ryo kudatembera mu ijoro ryatanguye gushigwa mu ngiro ejo ku itariki ya gatatu z'uku kwezi kwa gatatu gushika itariki mirongo itatu n'imwe z'uku kwezi zongo yavuze ko iyi ngingo izofasha igisirikare muri ako karere gahana urubibe na mari guhangana n'abo yise abakora iterabwoba ryatanguye mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu ibitero by'abajihadisite byariyongereye muri uyu mwaka muri burkina faso bihitana ubuzima bw'abasivile n'abajejwe umutekano batari bake igisirikare ca burkina faso catangaje ejo ku munsi w'imana ko igitigiri ifata kibanza c'abishwe mu buraruko mu mutego baguyemwo ku itariki ya cumi n'indwi z'ukwezi kwa kabiri gishitse ku basirikare mirongo itanu n'umwe umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu waremeye ko ari we wabishe nico gitero kimaze guhitana abajeje umutekano benshi muri burkina faso kuvaho kapitene Ibrahim Traore afatiye ubutegetsi biciye muri kudeta yabaye mu kwezi kw'icenda k'umwaka uheze muri ako karere nyene ariko ni muri Nigeri abagabo bitwaje ibigwanisho biremereye barateye batako baraturira ikirindiro c'igipolisi kiri ku rubibe hagati y'ico gihugu ca Nigeri na Burkina Faso igipolisi ca niger kivuga ko vyabereye mu karere ka makalondi ku munsi wa gatandatu kandi ko umuntu umwe yahakomerekeye ikirindiro c'igipolisi ci makalondi carigeze gutegwa mu kwezi kw'icumi na kabiri bibiri na mirongo ibiri na rimwe abantu batandatu barimwo umujandarume abakozi babiri ba duwane hamwe n'abasivile batatu barishwe ico gihe makalondi ni ikomini iherereye mu mpanuka bushyira uburengero bw'intara ya tiraberi mu karere kiswe ak'imbibe zitatu hagati ya nigeri burkina faso na nigeri na mari haciye imyaka itari mike ako karere gategwa n'imihari y'abajihadisite n'aho karungitswemwo inteko z'akarere
washington ijwi ry'amerika
muyavugwa mu makungu chancelier w'ubudagi olaf scholz avuga ko hazoba inkurikizi mu gihe ubushinwa bworungika ibigwanisho bworungikira ibigwanisho uburusiya mu ntambara burimwo mu gihugu ca ukraine ariko chancelier yavuze ko yizigiye ko ubushinwa butazobikora scholz yabishikirije mu kiganiro yahaye televiziyo cnn yaha muri amerika ejo ku munsi w'imana ni nyuma y'iminsi ibiri abonanye na perezida joe biden hano i washington abategetsi ba amerika baheruka nabo nyene kugabisha ubushinwa kuja ku ruhande ntibuhe ibigwanisho n'amasasu uburusiya imbere y'urugendo rwiwe i washington chancelier scholz mu ndwi iheze yabwiye nyabuna ubushinwa gukoresha igihagararo bufise ngo busabe uburusiya kuva mu gihugu ca ukraine mu makungu kandi ni ku mugabane wa buraya mu bugiriki abantu baharurwa mu bihumbi barihereje amabarabara ejo ku munsi w'imana basaba inyishu leta kuri terene zagonganye mu ndwi iheze hapfa abantu mirongo itanu n'indwi abatari bake barakomereka ndetse n'abandi gushika ubu batazwi irengero iyo myiyerekano ibaye mu gihe umushikiranganji wa mbere kiriyakose mitsotakisi yasabye imbabazi ku kibazo c'amabarabara y'indarayi kimaze imyaka kidatoregwa inyishu muri ico gihugu c'ubugiriki ku mugwa mukuru atene iyo myiyerekano yatangujwe n'abakozi bo mu gisata c'amabarabara y'indarayi bari kumwe n'abanyeshuri hamwe n'abandi banyagihugu baharurwa mu bihumbi yagiye gukomera igihe batangura guhangana n'igipolisi hanze y'inyubako y'abashingamateka abantu bashika kuri amajana atatu na mirongo itanu benshi muri bo ari abanyeshuri bo muri za kaminuza nibo bari muri iyo tereni mu tereni imwe muri izo zibiri zasekanye abategetsi muri irani nabo baremeza ko abanyeshuri b'abakobwa boba barahawe ishano mu mashuri arenga mirongo itanu y'icyo gihugu abagirizwa ubwo bubisha ntibaramenyekana kuva bitangura kuvugwa mu kwezi kw'icenda k'umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri mu gisagara ca ceranda c'abashiyite ca kome amakuru avuga ko abanyeshuri b'abakobwa bo mu ntara mirongo ibiri n'imwe ku ntara mirongo itatu zigize igihugu cya irani buba barahawe ishano n'abantu bagitohozwa ko ibi byatumye haba ubwoba ko n'abandi bakobwa bashobora guhabwa nabo ishano ahanini kuko barondera kwiga hari haheze imyaka irenga mirongo ine abakobwa badahura n'ibibazo byo kwiga mu gihugu cya irani Iran yamye isaba abatalibani mu gihugu kibanyi cya Afghanistan kureka abana b'abakobwa hamwe n'abagore bagasubira kwiga mu mashuri yisumbuye no muri za kaminuza ejo ku munsi wa mbere perezida wa Iran Ibrahimu Raisi yabwiye umushikiranganji wiwe ajejwe ivy'iperereza ko aya makuru abwirizwa kuyatohoza ko hakamenyekana nyezina abakora ububisha bwo guha abana b'abakobwa ishano muri icyo gihugu cya irani
aloyizi bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru ukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe kuri wayishatu radiyo yacu voa akadomo com naho murahadusanga naho kuri facebook na twitter muradusanga kuri arobas voa radiyo yacu ingingo z'ingenzi z'amakuru tubafitiye muri iki gitondo muri repubulika ya demokarasi ya kongo abasivili babiri n'umusirikare baraye baguye mu bushyamirane hagati y'abanyerondo n'ingabo za leta ejo bundi bishe umuntu hari hano kuri depo ubushize bishe uwundi korera rya mwana uyu munsi bishe uwundi mu gasenga abo bantu uratekereza ko bari bari indani mu mujyi ni ukuvuga ngo tubana n'abatwica ariko inzego z'umutekano ntabwo zibazi kubera iki zitabamenya uyu ni umwe mu batuye mu mujyi wa uvira uri mu burasirazuba bwa kongo aho ibyo byabereye mu burundi ho ubushinjacyaha bwatanze uburenganzira bwo gushyingura umutegarugori aline inarukundo ukekwa kuba yarishwe n'umugabo we akaba yari amaze iminsi irenga mirongo ine atarashyingurwa babitubariye ku telefone mugabo turakeneye ko baduha uruhusha rwanditse kubera byarigeze gushika itariki itariki zitatu z'ukwa kabiri aho twatuganije amaziko hama hageze ku munota wa nyuma wo guhamagara inama tukabona birahindutse uyu nawe ni hilere desire ni shishikare umuvandimwe wa nyakwigendera tubafitiye n'amakuru y'imikino mu rwanda no mu burundi ni mu kanya gato amakuru tuhere muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho abantu batatu barimo umusirikare wa leta n'abaturage babiri biciwe mu mujyi wa uvira uri mu burasirazuba bwa kongo nyuma yo kutumvikana hagati y'abasore biyita abanyerondo na bamwe mu basirikare ba leta inkuru y'umunyamakuru ijwi ry'amerika vedasite ngabo uri uvira itangazo ryasohowe n'umuyobozi w'urubyiruko muri uvira metere cako cangu vuga yuko mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu ahagana saa moya z'umugoroba umusore uzwi ku izina rya ngafwa mazal wari usanzwe ari umunyerondo yishwe n'abantu bane bitwaje imbunda bamaze kwiba mu maduka atatu asharija za telefone uyu muyobozi agaragaza yuko muri iryo joro umusirikare wa FARDC ukekwa kuba yagize uruhare mu icwa ry'uwo munyerondo rumwe mu rubyiruko rwari rufite umujinya rwagerageje kumwicisha amabuye ariko ntiyava muri iri tangazo kandi uyu muyobozi w'urubyiruko muri Uvira avuga yuko none ku cyumweru umusirikare wa FARDC yishe umunyerondo umwe akomeretsa abandi babiri nyuma nawe aza kwicwa andi makuru dukesha bamwe mu baturage ba Limulongwe bavuga yuko uwo musirikare wishwe yari mu nzira yerekeza Kasenga aho yahuye n'itsinda ry'abasore bari mu myigaragambyo batangira kumutera amabuye nawe yigwanaho yicamo umwe akomeretsa abandi babiri umwe mu banyerondo batuye mu gasenga utashatse ko tuvuga amazina ye kubera impamvu z'umutekano we avuga yuko abibye n'ababishe ari abasirikare ba FARDC uyu munyerondo asaba yuko basimbuza abo basirikare ba FARDC bari mu gasenga kuko iyi ari inshuro ya kane biba muri quartier yabo turiko radiyo tunafaa patwi tunafaa
twacungaga uburinzi bwo kwimira abajura ariko abatwiba ni abasirikare kuko iyo dufashe abajura dusanga ari abasirikare turasaba abayobozi ba leta ko bareba uburyo basimbuza abasirikare kuko kugira ngo baze tujye gufatikanya mu kurwanya ma mirongo ibiri na gatatu nibo bari kutwikira urubyiruko bamwe mu baturage batuye muri Uvira basanga inzego z'umutekano n'inzego z'ubutabera zari zikwiriye gukora imirimo yazo nk'uko bikwiriye mu rwego rwo kwimira izi mfu z'abantu bicara bicwa ndetse bakibwa ibyabo ejo bundi bishe umuntu hari hano kuri depo ubushize bishe uwundi korera rya mwana uyu munsi bishe uwundi mugasenga abo bantu uratekereza ko bari bari indani mu mujyi ni ukuvuga ngo tubana n'abatwica ariko inzego z'umutekano ntabwo zibazi kubera iki zitabamenya ikindi cya kabiri gishobora gukorwa kandi cishe igihugu cyacu kugeza umunsi ni uko serivisi cyangwa se justice ubutabera budakora neza barya abantu bose bazwi bakorana na- na- n'abagizi ba nabi hari abazwi bagize iminsi bavugwa ariko ntabwo bafatwa ngo bahanwe ni ukuvuga ngo mu gihugu igihe habuze ibihano nta gihano kizwi umuntu wese azi ngo ino- cyo nokora cyose ndi protege ntacu nzaba Moise Bakari akurikiranira hafi ibibazo bitandukanye bibera muri Uvira asanga kudahuza hagati y'inzego zishinzwe umutekano n'abanyerondo ariyo ntandaro y'izi mfu z'aba basirikare n'abanyerondo za buri munsi igiteye ubwoba cyane ni ukuntu ureba iyo mishamirano hagati yabo y'izo nsoresore n'abasirikare ba leta yashize igihe kiri hafi umwaka wose umutekano wari muke muri uvira binjirira abantu mu mazu babatema abandi babanyaga ibintu batabaza polisi cyangwa se igisirikare ntibagire icyo babatabaza niho havuye kuvukamwo uwo mutwe w'abitwa bazalendo bararirondo ah, b'abasore nyine bari muri uvira nyuma yo ko ah, abo basore bakomeje gukora akazi ariko nanone batagenzurwa n'ubuyobozi bwa leta mu buryo bugaragara niho hagomeje kuba ibyo bibazo kuri uyu munsi tukabona ko impungenge hashobora kuzavukamwo umutwe witwara gisirikare kuko urumva aba basore bafite uburakari bwinshi mu itangazo umuvugizi w'igisirikare muri aka karere yasohoye liyetona make longo yavuze yuko bapfushije umusirikare umwe bak- bakomerekesha undi umwe make longo avuga yuko umuyobozi wa segiteri operasiyoneri sokolade general major ramazani fundi yamaganye byimazeyo iki gikorwa kigayitse cyakozwe n'uru rubyiruko ubuyobozi bwa gisirikare bwerekana yuko kurengera ubusugire bw'ubutaka bw'igihugu no kurinda umutekano w'abantu n'ibintu byabo ari iby'inzego zishinzwe umutekano umwaka ushize w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri mu kwezi kwa cumi na kabiri umwe mu basirikare ba fardese nabwo yishe arashe umwe mu baturage b'abanyerondo muri uvira nyuma yo gutongana n'abo basore bari ku irondo vedase ngabo ijwi rya amerika uvira tuve muri repubulika ya demokarasi ya kongo tujye mu burundi aho ubutabera bwatanze uburenganzira bwo gushyingura umutegarugori aline inarukundo bivugwa ko yishwe n'umugabo we hari hashize iminsi irenga mirongo ine imiryango ye iri mu bibazo bijyanye n'ishyingurwa rye inkuru y'ijwi rya amerika yateguye bifashijwemo n'abanywanyi bayo mu burundi turagezwaho na terive ndayishimiye umuryango w'umuhisi arine inarukundo avukamo wabwiye isoko ry'ijwi ry'amerika ko warose ubutumwa ko kwitegura gufubana uwaba iteka ku munsi wa kabiri w'indwi itangura aho hari ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu bahamagawe ku itelefone n'umushikirizamanza wa parike nkuru ya muha irere desire nishishikare umuvukanyi w'umuhisi ari nawe aserukira umuryango avuga ko uruhusha rwo ku itelefone rudahagije babitubariye ku telefone mugabo turakeneye ko baduha uruhusha rwanditse kubera byarigeze gushika itariki itariki zitatu z'ukwa kabiri aho twatuganije amaziko hama hageze ku munota wa nyuma wo guhamagara inama tukabona birahindutse bari barutwemereye urwo ruhusha bya- bitanditse rero ubu unyi turarindirira turonka urwo ruhusha rwanditse cyo twitunganya umuryango duhambane uwacu iteka isoko ryacu rihamagaye umushikirizamanza wa parike nkuru ya muhaha bucumi albert ku murongo wa telefone kugira rimenye ko by'ukuri ubwo ruhusha rwoba rwatanzwe ryishuwe ko iby'ubwo ruhusha ryo bibaza imiryango y'umuhisi ku ruhande rw'umuryango umuhisi yarine yari yubatsemo nabo baciye basubiza isoko ryacu kubaza ubutungane icumvikana ni uko hakiri izuguruzuguru hagati y'imiryango ibiri y'umuhisi amakuru atangwa n'umwe mu bavukanyi b'umugabo wa arine atashimye ko tumudondora ni uko batarota barekura ikiziga ngo gifubwe insiguro atanga ni uko basabye ubutungane ko bwokwemera ko hakorwa ibipimo byerekana icishe arine inarukundo ibyo bita autopsy mu gifaransa ibyo nabyo akaba ataho bikorwa mu gihugu uretse ko n'ubutungane butabyemera ni mu gihe kugeza ubu urupfu rwiwe rwagirizwa umugabo bari bubakanye jean claude arakaza afungiwe mu ibohero rikuru rya mpimba uko biri kose uwo userukira umuryango w'amaraso wa Aline na Rukundo asaba ko ubutungane bwobandanya bukora ariko uwabo yafobanywe iteka ubutungane bukore by'ukuri bukore nk'ubutungane ko atababoja hejuru kuko ikintu cyadutangaje ni uko bari baturekuye ko tutungana n'amaziko aho hari mu ntango z'ukwezi kwa kabiri hagicindwa izibiri mugabo mu nyuma iyo vyahereye ntawe ubizi byumvikana ko hariho izindi nguvu zishobora kuba ziriko zirabuza ko ayo maziko ashobora kuba hanyuma amatohoza akabandanya mugabo wacu yahambwe ishirahamwe mukenyezi imenya riharanira agateka k'abakenyezi naryo nyene risaba ko umuhisi yoshingurwa atakirinze kirasabwa na cane cane ko muri iki gihe hegereje ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi floride nahimana niwe rirongoye imbere y'amategeko jewe ikintu usaba ifubwa neza ry'urya mupfasoni atakirinze kirasabwa hanyuma ubutungane kore hanyuma kandi uwakoze ibintu nkabijya ahanwe vrema imbere y'amategeko uko amategeko ategekanira kandi birababaje kubona abana aribo basibisa kubona umuvyeyi atangorane n'imwe yoba yarateye ashobora kumererwa nka kurya ari ku bijanye n'abana basigwa na Aline na Rukundo isoko ryacu ryarondeye bamwe mu baharanira agateka k'abana ariko rirabakena ni mu gihe mu muryango w'amaraso w'umuhisi bavuga ko babujijwe n'umuryango umuvukanyi wabo yari yubatsemwo gusubira kwegera aho abana bari mu gihe se wabo agifunzwe urupfu rwa Aline na Rukundo rwabaye mu ijoro ryo kwigenekerezo rya mirongo ibiri na gatatu z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka muri zone Kanyosha ya komine Muha mu gisagara ca Bujumbura umugabo wiwe Jean Claude Arakaza akaba ari mu ibohero rikuru rya Mimba yagirizwa kuba ari we yagandaguye uwo bari bubakanye bafitaniye abana bane ubwicanyi nk'ubu bukorerwa abakenyezi bukaba bwibonekeza no mu zindi ntara aha twovuga nko mu ntara ya Kirundo aho amakuru atangwa n'abajejwe intwaro abakenyezi bane bishwe n'abagabo babo mu kiringo kidashika umwaka abanyarwanda barenga cumi na batanu baheruka gushyira umukono ku cyo bise impuruza itabariza impunzi z'abanyarwanda babarizwa muri repubulika ya demokarasi ya kongo bavuga ko baharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu rwanda no mu karere ka afurika y'ibiyaga bigari bari mu bihugu bitandukanye muri amerika ya ruguru mu burayi no muri afurika iyi mpuruza ni iki ije kubera iki nibyo mugenzi wacu thomas kamirindi aganiraho na murego faustin umwe mu bashyize umukono kuri iyi mpuruza ari mu bubirigi murego atangira asobanura iby'impunzi z'abanyarwanda kuko leta y'u rwanda yavuze ko guhera tariki ya mbere y'ukwa mbere mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi nta munyarwanda wavuye mu gihugu kuva mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda kugera mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'umunani uzongera kwitwa impunzi
ibyo ngibyo ni leta y'u rwanda nyine ibivuga wagira ngo ntabwo iba muri ino si muri kongo rero barimo rwose kandi ni benshi ni nacyo gihugu ntekereza gifite impunzi nyinshi z'abanyarwanda mufite imibare barangana iki dufite imibare ukurikije ibarurwa ryakozwe n'ikigo cy'igihugu cyita ku mpunzi yo muri kongo gifatanije n'igice n'ishami ry'umuryango w'abibumbye wita ku mpunzi ariyo bita hcr mu bihumbi bibiri na cumi na kane bari bashoboye kubarura ibihumbi magana abiri mirongo ine na bitanu by'impunzi z'abanyarwanda bari babaruye ariko ntabwo bari abo gusa kuko hari aho batagera ni ukuvuga iki ni ukuvuga ko umubare ni muto bari batanze wari muto ugereranije n'impunzi z'abanyarwanda zari ziriho icyo gihe noneho ubu ngubu niba mwarakurikiranye amatangazo ya minisitiri uriya muvugizi wa guverinoma ya kongo aherutse kwemeza ko muri kongo harimo nibura ibihumbi magana abiri by'impunzi z'abanyarwanda ubwo bavugaga ko bagombye kujya inama n'u rwanda kugira ngo bige buri wese ku kuntu yafata impunzi buri gihugu cyafata impunzi zacu ngewe ndahamya ko abanyarwanda b'impunzi bari muri kongo barenze iyo mibare yose bakaba barenze ibihumbi magana atanu niko niko ntekereza ngewe ubwanjye bigeze se nyine bashaka kujya muri ambasade y'u rwanda kugira ngo basabe za pasiporo z'abanyarwanda dukurikije icyo leta y'u rwanda ivuga nyine kutaba impunzi ni ukuvuga ko ushobora kujya muri ambasade ugasaba pasiporo hari abigeze bagerageza kubikora iyo bashaka gutahuka impamvu zo zatumye bahunga ziba zitakiriho bari gutahuka ntabwo bari kumanza kujya ikinshasa kujya gusaba pasiporo urabona ahantu baherereye abenshi bari muri muri kivu y'amajyaruguru na kivu y'amajyepfo bashobora kugenda n'amaguru ba- ba- ba- bakambuka imipaka bagasubira mu rwanda ariko impamvu badata- batatahuka nyine ni nayo mpamvu natwe tudatahuka ni uko mu rwanda hari eh, uguhonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'abarimo bara- n'abarimo barahunga ubu ngubu buri munsi hari aba- aba- abanyarwanda benshi barahunga ntuye mu bubirigi mpora mbona abantu bo- bo- b'abavandimwe baje buri munsi buri munsi kuri telefone dufite leva ntahunga jendi mperereye ubu mperereye muri finland finland ni mu majyaruguru y'uburayi yes burya uri kuraba eh, urwankano ruri hagati ya- y'u rwanda na, na congo ubyihweje neza ubashishoza jembo rumengo ubwo rwanko rwaturutse kuri izo mpunzi nyene kubera zibayeho zitiyandikishije ko ari impunzi ngo zibe mu makambi nk'izindi mpunzi tuzi zibayeho nk'abanyagihugu ba congo kandi hagaca habamo iyindi pariti ijya muri bajya ba fdrr ukajya usanga u rwanda narwo rubona ati hari ahantu dufiseyo aba fdrr bashaka kuturwanya hanyuma kongo nayo ikabona ko umengo aba fdrr nabo byokorana ukajya usanga hagati y'ibyo bihugu bibiri hari ikintu kitumvikanako ijwi rya amerika noneho duhamagare na emmanuel muhayimana ndi mu rwanda mu ntara y'amajyepfo yego uwo mutumirwa mwadutumiriye ko arimo gutabariza impunzi z'abanyarwanda ziri muri congo ariko se nyine barizitabariza kugira ngo zibashe guhunguka cyangwa ni ubwicanyi bwihariye ziri gukorerwa nyine ziri gukorerwa amabi mu gihugu zahungiyemo Eh, ntahunga yatangiye avuga igitekerezo cye avuga impamvu zo kurwana eh, zitera eh, ubwumvikane buke hagati ya kongo n'u rwanda avuga ko ari ziriya mpunzi zibitera ko za- ko zanze kuza ngo mu nkambi ko zanze kwibaruza Eh, ntahunga nta makuru afite ntahunga nta makuru afite kuko kuko gushyira ibitekerezo nk'ibi ngibi gutya nyine ni uko adasobanukiwe n'ikibazo uko cyagenze ndamwibutsa ko ziriya mpunzi zigeze kuba mu nkambi eh, ziriya nkambi za kibumba za katari n'izindi zari ziriho kuva bahunga mu rwanda muri mirongo icyenda na kane izo nkambi zaje guterwa na fpr ba eh, zimwe zishobora guhungira kure izindi bazicura mu rwanda ku ngufu hanyuma zi- bamaze kuzirukana aho zabaga umuryango ushinzwe impunzi ariwo hcr yahise ireka kuzifasha ubwo bahungira mu mashyamba mu mu mashyamba ya kongo muri izo za- zone za rucuru n'ahandi bakirwa n'abaturage ba- bagerageza kubaho ariko nk'uko nabisobanuye hari ibarura ryakozwe na hcr ifatanyije n'umuryango ushinzwe impunzi wa kongo babarura ibihumbi magana abiri mirongo itanu by'impunzi z'abanyarwanda Bame- bazi ko izo mpunzi ziriho ariko hcr ntiyigeze ishaka kongera kuzifasha ntabwo rero ikosa ari iz'impu- ari iry'impunzi ikosa ni irya hcr itarashatse gufasha izo mpunzi kandi izi neza ko impunzi ziriho ariko ntabwo baba mu nkambi ntabwo nk'uko baba mu nkambi ngo ni ngo ni inkambi z'abanyarwanda oya baba mu nkambi iyo batewe eh, bakagenda ikivunge n'abakongomani iyo bazi- babateye hamwe n'abaturage baragenda baka- bakaba ba- ba- baba mu nkambi wenda ah, yaba yegereye eh, n'ahari eh, abantu bo kubafasha kubaho ariko ubu ngubu icyo ngicyo ni uko impunzi z'abanyarwanda turi gutabariza nta nkambi yitwa ko ari iyazo ihari
ukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi tugeze mu mwanya w'amakuru y'imikino tuyahere mu burundi aho ikipe ya remesha yegukanye intsinzi nyuma yo gutsinda iy'urunane mu mikino ibanziriza irushanwa ryateguwe n'ishyirahamwe rya basketball mu burundi remesha yatsinze urunani ku manota mirongo itandatu n'arindwi kuri mirongo itanu n'atanu mu mupira w'amaguru naho bumamure ari ku mwanya wa mbere nyuma y'imikino makumyabiri n'ibiri izo nkuru zose turazibaza desire hatungimana ku munsi wa mirongo ibiri na kabiri w'ihiganwa kuri w'imana umugwi wa bumamuro uri mu kibanza cya mbere mu higanwa ry'umupira w'amaguru mu burundi wari uramutse wakira flambo du centre ya kabiri nirwo rukino rwari rurindiriwe n'abantu isinzi bakunda umupira w'amaguru mu burundi imbere y'umushikiranganji wa mbere gervin dirakobuca asanzwe avuka mu ntara ya cibitoke aho uwo mugwi wamuka bumamuru niyo yabanje kwinjiza igitsindo ca mbere gitsinzwe na shasir nahimana ku munota mirongo itatu na kane w'urukino abakinyi ba flambo du centre y'igitega ku mugwa mukuru wa politike ntibacitse inkokora kuko bagiye kugombora mu gice cya kabiri cy'urukino igisindo cyatsinzwe na yahiya sadiki iyo migwi icitandukana inganya igisindo kimwe ku kindi rukundo jean dodier icegera cy'umumenyereza w'uwo mugwi w'igitega arashima uko abakinnyi bitwaye akamenyesha ko icyizere cy'igikombe kigihari inota rimwe turonse turi kure kuri ino maci ya doje na bumamuru turarishima rwose kuko ritumye course igumiri ouverte kuko iyo bumamuru tuza gutakaza hari kuba gemu difference do 4 pour muri ico gere vyari bigoye mugabo rero ko gumya ari 1 point uvuga ko uzogira erreur agatakaza match dushobora guca dufata ikibanza ca mbere kugeza ubu umamuru iri mu kibanza cya mbere n'amanota mirongo ine n'indwi ikaba isumbya flambo du centre inota rimwe rudende mu zindi nkino zabaye mesaje ngozi yatsinze vitari ibitsindo bibiri ku busa egre noir itsinda magara young boys ibitsindo bibiri kuri kimwe ni navyo kandi musongati yatsinze top junior rukinzo yatsinze burundi sport dynamique igisindo kimwe ku busa olympic star na interstar zaranganije kimwe ku kindi atletico new york nayo yanganije na tigre noir ubusa ku bundi muri basketball naho remesha yarirahira unani mu kurutsinda ku manota mirongo itandatu n'indwi kuri mirongo itanu n'atanu mu rukino rwa nyuma rw'inkino zibanziriza ihiganwa mu mugwi wa remesha akamwemwe ko gutwara igikombe kari kose nizerwe ferna steve amenyereza uwo mugwi yizera ko no mu ihiganwa bizogenda neza twariteguye neza umugwi wacu wagize hanze inyuma zikwiye kandi ngira mwabibonye ko kuva ku ntango gushyira ukiruhere twari dufite ritme imwe tugendera ko kandi aho twari tubahuba cyane cyane niho eh, lo staff yacu tuyishimira yagerageje kuzuriza ikigera cy'umumenyereza w'urunani aroni kagabo wewe abona kuko gutsindwa vyaturutse ku kutamenyerana kw'abakinyi benshi bashasha Kipi ya Remesha mo- moralement cyangwa psychologiquement bari fort kuturuta nibaza yuko ivyo ni ibintu byo gukosora mu minsi iza nibaza yuko niba bamenyera neza tuzoshika muri ligue eh, tumeze neza mu gisata cy'abigeme naho igikombe cyatwawe na young sisters itsinze legazere ku manota mirongo irindwi n'atatu kuri mirongo itandatu n'indwi joshua haragakiza aratubwira icyo basumbije umugwi wa gazere bakunze guhurira mu nkino zikomakomeye icyo twabarushije ni uko twakoresheje sisiteme y'amatransisiyo menshi cyane twashoboye kubatsinda amanota arenga ku mirongo ibiri ku matransisiyo mu gace ka nyuma hama turagerageza no kubakoresha amakosa cyane ku bapivote babo Bir- bituma rero tworoherwa nibaza icyo twarushije gazere ni icyo twarushije kunyaruka kimwe hama tubarusha na interiyeri yacu yabadominye cyane kuko twabakoresheje amakosa cyane umukinnyi nandi uwitonze yinjiye amanota mirongo ibiri n'abiri niwe yafashije bimwe bigaragara umugwi wiwe mu gutwara icyo gikombe uwo mugwi wari watwaye no mu mwaka uheze desire atungimana kigali ijwi ry'amerika amakuru y'imikino tuyakomereze mu rwanda aho nyuma y'umunsi wa makumyabiri na kabiri w'imikino ikipe ya prfc ikiyoboye urutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu rwanda jean claude munyandinda shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu rwanda yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize imikino yari igeze ku munsi wayo wa makumyabiri na kabiri kuwa gatanu ikipe ya gorira fc yatsinze marine fc ibitego bibiri kuri kimwe kuri stade bugesera kuwa gatandatu mukura victory sport yatsinze bugesera fc igitego kimwe ku busa apr fc inyagira rutsiro fc ibitego bitandatu kuri kimwe iyo mikino yombi yabereye kuri stade bugesera ikipe ya rwamagana city yatsinze sunrise ibitego bibiri ku busa kuri stade y'ingoma naho kiyovu sport itsinda police fc ibitego bibiri kuri kimwe kuri stade muhanga ejo ku cyumweru espoir fc yatsinze as kigali igitego kimwe ku busa kuri stade kamarampaka i rusizi rayon sport yatsinze tensere fc ibitego bibiri ku busa kuri stade muhanga naho musanze fc itsinda gasogi united ibitego bibiri kuri kimwe kuri stade bugesera kugeza ubu nyuma y'umunsi wa makumyabiri na kabiri w'imikino ku rutonde rw'agateganyo ikipe ikiri iya mbere ni apr fc ifite amanota mirongo ine n'atandatu ikurikiwe ku mwanya wa kabiri na rayon sport ifite amanota mirongo ine n'atanu kiyovu sport iza ku mwanya wa gatatu n'amanota mirongo ine n'ane ikipe ya kane ni as kigali ifite amanota mirongo itatu n'umunani gasogi united ni iya gatanu n'amanota mirongo itatu n'atandatu amakipe ari mu myanya itanu ya nyuma ni sunrise iri ku mwanya wa cumi na kabiri n'amanota makumyabiri n'ane rwamagana city ya cumi na gatatu n'amanota makumyabiri n'abiri rutsiro fc ifite amanota cumi n'umunani ikaba ari iya cumi na kane hakaza ikipe ya marine fc iri ku mwanya wa cumi na gatanu n'amanota cumi n'atandatu naho iya cumi na gatandatu ya nayo ya nyuma ikaba ari espoir fc ifite amanota cumi n'ane tukiri mu mupira w'amaguru abakinnyi babiri b'ikipe ya la jeunesse fc yo mu cyiciro cya kabiri mu rwanda bafungiye kuri sitasiyo ya polisi i muhanga mu majyepfo y'u rwanda bakurikiranyweho icyaha cyo gukubita umusifuzi nyuma yo y'umukino wahuje ikipe ya AS Muhanga na La Jeunesse FC kuwa gatanu icyumweru gishize aba bakinnyi ngo barakajwe n'uko abasifuzi banze igitego cyabo bavuga ko uwagitsinze yari yaraririye muri iyi minsi mu Rwanda hakomeje kuvugwa sakwe sakwe mu misifurire ku ruhande rw'ishyirahamwe Ferwafa ngo bemera ko umusifuzi ashobora gukora amakosa ariko ngo ikibabaje n'uko abafana b'umupira bavuga ko ayo makosa buri gihe aba afitanye isano n'ubujura hari umusifuzi uvuga ko kuzajya hariya agakora ikosa akabikora nkana hari uza akarikora akarikora mu buryo bw'itekiniki hari n'uza kubikora kuko yazindutse nyine nabyo ni nk'uko